ndabasuhuje abakunzi b'ikiganiro dusangira ijambo aho muri hose mutwumva kuri radiyo kuri mudasobwa ndetse no kuri telefone zanyu kuri mikoro hano i washington muri kumwe nanjye etienne karekezi dusangire ijambo dusangire ijambo dusangire ijambo mu kiganiro cy'uyu munsi turaha ijambo mugenzi wacu eric bagira ubusa ukorera mu rwanda
bana b'iwacu i rwanda nimuze twibuke twibuke jenoside yakorewe abatutsi rubanda banyimye amatwi ngo akenshi jye mvuga ishavu ntibazi ko muri iryo shavu ariho hashibutse imbaraga z'u rwanda ntibazi ko muri iryo shavu ariho hashibutse amababa y'inuma yanjye ijoro riba ruba riraye ijoro riba ruba riraye ni twebwe mwaramukanye amahoro mwe mwese abakunzi b'ikiganiro dusangira ijambo nk'uko byumvikana rero ikiganiro cyacu kibanze ku muhango wo kwibuka ku nshuro ya makumyabiri na kane jenoside yakorewe abatutsi mu gihumbi magana cyenda mirongo cyenda na kane mu kiganiro cyacu cya none twibanze kureba uko urugendo rwo kwiyubaka ku barokotse jenoside ruhagaze turasura abarokokeye jenoside mu rufunzo rwo mu murenge wa ntarama mu karere ka bugesera mu burasirazuba bw'u rwanda waba uzi impamvu urwo rufunzo rwahawe izina rya senide igisubizo ni muri dusangire ijambo muri iki kiganiro kandi turumva ubuhamya ku barokokeye mu rufunzo turareba kandi n'icyo abarokotse jenoside batekereza kuri ejo hazaza kuri bo n'u rwanda muri rusange muri kumwe na arika bagira ubusa ikaze muri dusangire ijambo ngewe nitwa mupagasi narisisi ntuye mu murenge wa ntarama akagari ka cyugaro akarere ka bugesera nanjye ndi umwe mu barokokeye ahangaha mu rufunzo wari ufite imyaka ingahe icyo gihe numva nari mfite nk'imyaka makumyabiri n'umwe ubwo rero tumaze kuva icyugaro bamaze kudutsimbura icyugaro nibwo twafashe inzira nyine tuza ahangaha muri runo rufunzo ahazwi nka senidi twaje duhunga dutyo badukurikiye n'ubundi baturi inyuma turagenda tugera kuri uriya musozi wa kimpiri uriya wo hirya hariya niho twari turi turawurira ariko mu by'ukuri nta wari uzi aho agana kuko urabona uru ni urufunzo uru ni uruzi twari twayobeye mbese aho isi iri buze kutugarukiriza ubwo rero byari bumaze kuba nimugoroba baraza baraturasa nanone turagenda twinjira mu rufunzo dutyo bakajya bavuga ngo abatutsi babaye inkende nuko inkende bashatse kuvuga iki inkende nyine ni twa dusimba tuba hano mu rufunzo urumva nicyo bashatse kutugereranya nabyo kugira ngo mufate urufunzo eh, rufate iyo nyito ya senide iyo nyito yaturutse Bo, ntekereza ko wenda senide hariya bariya abasirikare b'inkotanyi bari bari i kigali Mm, ntekereza ko natwe ari nk'aho bashatse kuvuga ngo ni nka senide kuko babonaga ari organizasiyo y'abatutsi ni uko nguko numva wenda nabasha- nabasha kubigereranya bwari ubuhungiro bw'abatutsi Ah, mugeze rero hano mwabaye muri uru rufunzo igihe kingana iki hari mwuka ki icyo gihe twabaye muri runo rufunzo nko mu gihe kingana hafi n'ukwezi kose ariko ubwo urumva nawe ubuzima ntabwo bwari bworoshye twicwaga n'inzara urabona aya mazi ukuntu angana kuba ahangaha muri aya mazi ntabwo byoroshye imvura uko yagwaga nyine yaratunyagiraga abana inzara yari yarabishe harimo ababyeyi bari, ba- bari batwite yewe harimo n'uwaje kuzabyarira ahangaha ntabwo byari byoroshye gusa nimugoroba twageragezaga kuva muri aya mazi tukajya nko ku musozi aho ngaho hanyuma ari ababasha kujya mu mirima aho ngaho gushugurikamo utwo babasha kurya bakagenda bakadushugurika hanyuma mu gitondo nanone tukongera tugasubira iwe- mu ndiri yacu mu rufunzo Ah, urufunzo ndabona ukuntu rureshya ah, ntabwo ari rurerure mwarubagamo mute mwabaga muryamye byabaga bimeze bite uru rufunzo rero nubwo uvuga ko atari rurerure buriya ni rurerure urabona ko ruva nk'aha ngaha rukagera hirya iyo ngiyo ndavuga mu burebure ujya hejuru Eh, ujya hejuru Mm.
okay mbo hariya mo imbere wa- twaragendaga aya mazi urabona yuko ari hano ku nkengero n'imbere yabaga arimo ariko atari menshi ubwo ari ufashe ibifunzofunzo akicaraho yaricaraga wananirwa ugahaguruka ugahagarara urumva umunsi wose muri ubwo buzima ntabwo byabaga byoroshye ibyashobokaga ibyagushobokeraga byose ari ukwicara ari uguhaguruka byose nibyo wakoraga no gutembera mukagenda ntabwo izo nterahamwe zabasangagamo interahamwe nyine zadusanzemo hari igitero kimwe zigeze kumanuka ziraza n'ubundi zidusangamo ziraza ziciramo n'abandi bantu benshi cyane ubwo urumva abatarashoboraga guhunga harimo abantu b'abanyantege nkeya zabatsinze ahangaha ari abo basaza ari utwo twana urumva guhungana n'abana umwana uri muri situwasiyo imeze gutyo inzara iramwica akanarira kumva n'amasasu avuga ubwabyo harimo abantu batagira imitima ikomeye batangira kuvuza induru icyo gihe rero abavuzaga induru bakabumva barabicaga ndetse twaburiwe n'irengero kubera aya mazi imibiri yabo niba mbyumva neza hari abo mutaramenya umubare wabo barimo niko bimeze mbo wenda harimo inkomere babashije gutema twakuyemo abo ngabo turabazi ariko nk'abantu bagiye bica ba- urabona urufunzo uko wagenda guhunga ari uwo uhuye nawe hirya iri ukamutema ukamutsindaho ntabwo twashoboraga kuba twamumenya umubare ntabwo twashobora kuwumenya waguye aha, ariko haguye abantu benshi uretse urwibutso mbonye haruguru ahangaha naho umuntu udasobanukiwe amateka y'u rwanda kugira ngo azagere hano amenye ko hari ikintu cyahabaye hari ikintu giteganywa kuzahashyirwa ku buryo wajya uho- uhagera wenda ukamenya ko hari ikintu kidasanzwe cyahabaye iyo muganira n'ubuyobozi ubwabyo ni amateka agize icyo avuze Mm. ntekereza yuko leta hari icyo izakora kugira ngo bahashyire nk'ikimenyetso naho kubera ko nk'ubu ngubu dufite gahunda yo- yo kuzaza kuhibukira ku itariki mirongo itatu z'ukwezi kwa kane muri uyu mwaka urumva rero turashaka kubiha ingufu nabyo cyane kugira ngo ahari aya mateka y'aha ngaha atazibagirana urabona wenda nk'uko babashije gukora ikimenyetso cy'urwibutso haruguru aha ariko n'aha ngaha by'umwihariko ntekereza ko leta buriya hari ikibiteganya ubundi hari ahantu nagiye mbona muri za bugesera wenda nka za rweru urufunzo eh, ah- atari amazi bahahinga mwe ntabwo mushobora guhingamo hano hano ntabwo twahahinga harimo amazi kandi nanone kuba harimo n'imibiri nta kindi kintu cyahakorerwa naho hari n'igihe bashatse kuba bakamura kino gishanga Mhm.
ariko leta yarabyanze ntekereza ko kubera iyo mibiri n'ubundi irimo nta kintu cyahakorerwa aya ni amateka yacu natwe yihariye hano intarama jenoside ikirangira mwari mubanye mute n'ababiciye mbona urabyumva ntabwo umuntu yakwicira ako kanya ugifite ibikomere ngo wumve ko wahita umubabarira ariko uko twagiye tugenda iminsi irushaho kuza n'inyigisho nyine twagiye dukomeza guhabwa na leta y'ubumwe twagiye twumva yuko ari ngombwa kubabarira ababikoze kandi n'ubundi n'imana nayo iravuga ngo umuntu iyo atababariye nawe ntabwo azababarirwa reka noneho turebe kuva icyo gihe imyaka makumyabiri n'itanu harabura umwe kugira ngo yubire y'imyaka makumyabiri n'itanu igere Eh, nkawe ku giti cyawe bwana mupagasi narisisi warokotse jenoside yakorewe abatutsi insanganyamatsiko y'umwaka ku nshuro ya makumyabiri na kane iragira iti twibuke twiyubaka dushyire muri urwo rugendo rw'imyaka makumyabiri n'ine ishize mu kwibuka mwiyubaka bihagaze biti mbo wenda ntari nagusubiza icyo kibazo mbajije hari ikindi nashaka kongera ku mateka ya runo rufunzo yego ni ukuvuga ngo urabona hano hakurya harimo umugezi w'akagera utambitsemo gutya hano hakurya ni igitaramo harimo rero abantu bacu bagiye bagerageza guhunga bavuga ngo bave hano ba- nibura bahungire hariya gitarama barebe yuko ariho barokokera abageraga hariya basangaga abanyagitarama n'ubundi nabo babategeye kuri uriya mugezi w'akagera hariya ni ukuvuga ngo harimo abantu bacu benshi n'ubundi baguye mu kagera kuko barababwiraga ngo nimwirohe cyangwa se muze tubice ubwo bamwe bagerageje kubarohamo abandi bagerageje kwambuka baragenda babatsinda igitarama buriya na gitarama dufitemo abantu b'intarama benshi bahaguye hariya noneho ngarutse kuri icyo kibazo mbajije uragize uti tugiye kugera ku nshuro ya makumyabiri na gatanu turimo kwibuka ati ugeze hehe mwiyubaka ni urugendo rurerure ntabwo byari byoroshye mu by'ukuri nkurikije wenda ukuntu twavuye ahangaha ndashimira ingabo za rpf inkotanyi icyo gihe kuko baje kudukura ahangaha tugira ngo wenda baranatubeshya twatinze no kuvamo tukavuga ngo wenda n'interahamwe barimo kudushuka ariko mu by'ukuri ingabo za rpf inkotanyi zikimara kutubohoza ahangaha ntawagiraga umwambaro abantu bari bararwaye indwara nyinshi zitandukanye z'ubuzima bubi abandi bari inkomere ariko badukuye ahangaha baragenda badushyira hariya i nyamata barangije abatari bafite imyambaro babashakira imyambaro abari inkomere barabavura kugira ngo tubashe kugira ubuzima rero ndashimira leta y'ubumwe uburyo ki yagiye ifasha abarokotse ndetse nayibuka by'umwihariko kubera yuko hari abana b'icyo gihe bakomeje amashuri bariga fariji irabarihira ubu ngubu bamwe ngira ngo barangije kaminuza bagiye babonamo n'imirimo abari abakobwa ubu babaye ababyeyi abari abasore ubu ngubu babaye abagabo barabyaye hanyuma nkongera kugaruka nanone kuri leta abapfakazi bagiye babashakira amacumbi babaha na za girinka ubuzima ubona ko bugiye bukomeza hamwe kandi noneho no kwegerana no kuganira na leta y'ubumwe ubona ko nubwo twagiye twiyubaka muri ubwo buryo no mu mitima twagiye twiyubaka kugira ngo tubashe kubana n'abavandimwe bagiye baduhemukira nkange rero by'umwihariko icyo gihe ngira ngo nicyo ushatse kumbaza yego nari umusore icyo gihe nabuze ababyeyi nabuze abavandimwe ariko ntabwo njye naheranywe n'agahinda ngo wenda ndeke kuba nakora ubu ngubu ndi umugabo ndubatse mfite umudamu n'abana batanu mvuye ahangaha nahise nkomezanya n'abandi ubwo inkotanyi nyine zari zimaze kutubahoza ahangaha naravuze inti rero nta mpamvu yo kudafasha abandi mu gikorwa kiriho cyo kubohoza abanyarwanda ndavuga inti hakenewe izindi mbaraga cyane ko n'igihugu kitari cyafatwa cyose twahise tujyana nyine dukomezanya urugamba kigali yari itari yafatwa za gitarama za nyange twasanze bamaze katiripura yari imaze kurimbura abantu hariya urusengero ubwo nabaye mu gisirikare nyine igihe kiragera nza gutaha maze gutaha nibwo naje nyine nanjye ndiyubaka nshaka umugore ndabyara ariko ubwo ubuzima nyine bwari bukomeje nkurikije wenda inkunga bampaye ntaha icyo gihe nayihereyeho ndaza mbasha kugura isambu hano haruguru ya hegitari ebyiri maze kuyigura naje gukomeza gukorana na, na efawo dutubura imyumbati turahinga batugurira imbuto turahinga bimaze kwera turayibasubiza imbuto yabo nyuma yabwo naje gukomeza ubuzima nshaka perime nshaka kategori a nshaka na b mbanza gutwaraho moto ntwara moto ndayikoresha mu gihe cy'imyaka nk'itatu nza kubakamo inzu hariya kuri arete mfitemo inzu ikodeshwa kuko twabonaga amafaranga icyo gihe ariko ubwo mfite n'indi mbamo no mu rugo hanyuma nkomeza gukora bigeze aho ngaho nza kugura imodoka imodoka nayo ndayikoresha iza gusaza ndayigurisha ndongera ngura indi iyo modoka n'ubu ndayifite n'imfasha mu buzima busanzwe rero mbona ko hamwe na leta nziza dufite hamwe n'iterambere dufite dufite icyizere cyo kubaho uyu munsi kandi dufite n'icyizere cyo kuzabaho n'igihe cyose ejo hazaza haragaragara neza umuswahire niwe wavuze ngo bora wuzima buriya njyewe njya nshima yuko n'ibyo twarwaniye twabigezeho niba twaraharaniye amahoro tukabohoza abantu bapfaga icyo gihe tukaba dufite iterambere tukaba dufite umutekano ntekereza ko ikintu cyose wakora ufite ibyo byose cyagenda ujya mu gisirikare ufite imyaka makumyabiri n'umwe ku ruhande rumwe muri icyo gihe harashobora kumva ko byari amaburakindi oya ntabwo byari amaburakindi ni ishyaka nagize ni ukuvuga ngo maze kubona urundi rubyiruko rwaje kutubohoza hari harimo n'abana b'iwacu hano intarama bari baragiye muri za mirongo cyenda mirongo cyenda na kabiri gutyo mu nkotanyi yesi nanjye mba naragiye icyo gihe ariko nabanaga n'umukecuru twenyine nanga kumusiga rero maze kubabona icyo gihe nagize ishyaka ndavuga inti rero afazari nanjye yo mba naragiye cya gihe kuko nashatse no kugenda icyo gihe muri za mirongo cyenda nari mfite data wacu umwe arambwira ati si ubu koko nuramuka ugiye uyu mukecuru amarira yo uzayakira biba ngombwa yuko mbireka maze kubabona rero bageze ahangaha naravuze inti uru rubyiruko rwagiye rukajya mu nkotanyi bakaba barimo gukora igikorwa cyo kubohoza abanyarwanda barimo gupfa nanjye ibyo ari byo byose ahasigaye reka njye mfatanye nabo turebe yuko twakomboye igihugu muri rusange iyo bavuze ijambo never again ntibizasubira ukundi nk'umuntu warokotse jenoside risobanura uti iyo bavuze never again njye mbyakira neza kuko okay, babivuga muri teori ariko njye mbishyira muri puratike kubera ko iyo ndebye ubuyobozi dufite nkareba ingabo ingabo dufite nta kintu icyo ari cyo cyose cya politike kitarimo umusirikare kandi ntabwo jenoside ishobora kubaho ingabo zitabigizemo uruhare rero icyo nshatse kuvuga ni uko neva yo mvuga niba ingabo zacu ziri kumwe na politike ziri kumwe n'ubuyobozi ntabwo badusubiza mu ntambara kandi abasirikare bacu bareba ibikorwa ariko kiriya gihe burya ntekereza ko habyarimana hari imipango bapangiraga iyo ngiyo ariko abasirikare bakinjira mu gikorwa nyirizina ariko batamenya hari n'aho byanateguriwe cyane hari ikindi mwongera ku kiganiro tugiranye ikindi kintu wenda na kongeraho nubwo nari nabivuze ariko ndashimira leta y'ubumwe by'umwihariko ndashimira perezida wa repubulika y'u rwanda wabashije kubanisha abanyarwanda ntabwo byari byoroshye ko ushobora kumbwira ngo umuntu warokotse hano jenoside araturana n'umuntu wamwiciye kandi abizi icyo gihe rero ndashimira perezida wa repubulika wagerageje guhuza abanyarwanda kandi koko nibyo politike yabikoze muri politike nziza ni nziza kuko ubu ngubu ntekereza ko iyo aza kuvuga ngo abantu bihimure ku babishe n'iki gihe tuba dufite intambara itari yashira ariko ibyo bintu ntabwo ari byo yakoze yashatse kutwunga n'abandi banyarwanda babikoze ndetse tubasha kumenya yuko ari leta mbi yabikoze yigisha abantu amacakubiri n'ivangura twajyaga tubyiga twebwe no mu mashuri aho baguhagurutsaga bakavuga bati wowe uri bwoko ki abatutsi mujye hano abahutu mujye hano
amateka nubwo yaba ari mabi tuzayavuga uko yabaye amateka nubwo yaba ababaje tuzavuga amazina yayo kuko ariyo tuva twese kuko ariyo nguri yacu dushingira ejo hazaza ijoro ribaruwa riraye ni twebwe tuzaburira isi kuko twamenya amacana kuri radiyo ijwi rya amerika muracyateze amatwi ikiganiro dusangira ijambo turacyari ku ngingo yo kwibuka ku nshuro ya makumyabiri na kane jenoside yakorewe abatutsi mu gihumbi magana cyenda mirongo cyenda na kane mu murenge wa ntarama turi kumwe n'abarokokeye mu rufunzo tureba ku rugendo rwo kwiyubaka nk'uko insanganyamatsiko ibivuga muracyari na arc bagira ubusa reka noneho tuganire na angelique mukabukizi w'imyaka mirongo itanu n'itandatu ni incike ya jenoside mu murenge wa ntarama nawe aratangira atubwira uko byari bimeze jenoside ikirangira numvaga kubaho kwanjye ntacyo bimaze niyo najyaga ku murimo nkora nakoraga igitondo n'ikigoroba ntahise nzi n'ahangaha ku isambu mbona kwikorera ibyo kurya bingora nabitura uruguma rugashishimuka ariko nakoraga nshaka kwiyahura atari ukujya mu ruzi atari ukwisogota icyuma ahubwo ari ugukora nkumva nk'agatsi basize kahita gacika buhoro buhoro nkakunda kujya gusenga ubuzima bugenda buza buhoro buhoro buhoro ngenda niyubaka ntangira kujya njya aho abandi bari tuga- dukora amashyirahamwe nkajya gukora nkabona amatungo magufi hari n'abaduhaye inka Eh, ubwo icyo gihe nakoraga ndi mu nzu yo kwa papa i- batwishe atangiye kuyubaka indi yarahirimye iyo nari ndimo ntangira gutekereza kugira ngo nsanishe iyi ngiyi izi z'aha ngaha ubwo hari umushinga wari waje n'aha ngaha wafashaga witwa zowa bampa amabati bazana umufundi asakariye amabukwe kuko ariyo yari nini mbona gusanisha iyi yacu ntoya iriho amabati makumyabiri makumyabiri n'ane gutyo indi ari mirongo itatu n'abiri nsanga ikiza ari ugusanisha iriya iyi nshaka iyacu nshaka ibibati bishaje ntwikirizaho kugira ngo itazahirima ahubwo nkayicyuramo ayo matungo nabonye mbese numva ntazicaramo ngo n- narahicaranaga n'abana na se nkumva ntazayijyamo buhoro buhoro uko umutima ugenda ucya mbona ko ubuzima bugenda burushaho kuba bwiza kandi ngenda numvaga icyiza ari ugupfa nibwo nyikoropye nyi- nyisiga irange nza kubona twari mu ishyirahamwe abahuje umutima dufashwa n'umushinga hari umusaza gakwanda akora muri soresi minisitirizi i kigali amisakaro ndasana ampa urugi inzu nyisiga irange nyijyamo ubu niho mba mbona mfite icyizere cyo kubaho kubera ko imyaka makumyabiri n'ine ni amahirwe ageretse ku yandi ni inyongeza imana yongeye ku buzima bwanjye kuko nanjye ntacyo narushije bariya na- basigaye mu rufunzo na- nasanze imirambo irimo ntabwo icyo narushije bariya basigaye mu rwibutso rwa ntarama ni ubuntu imana yangiriye nyuma ya bwo rero ubu buzima burakomeza nitwa umuhinzi ariko sinsabiriza ngerageza uko nshoboye mu ntege nke zanjye nkabasha kubaho ariko ngashimira leta y'ubumwe bw'abanyarwanda kuko bambaye hafi muri ubwo bumuga bwanjye ntabwo nigeze mvuzwa n'abandi ikigega farije cyaramvuje nari mfite ikarita nkagenda nkivuza nkanywa imiti uko bikwiye haza kuzaho inkunga y'ingoboka nta kubwira ngo yaje mu byiciro bimeze bitya nari narafunguje konte nari inyangamugayo muri gacaca ndi umwanditsi badufunguriza konti noneho nkumva ngo kuri konti yanjye hagiyeho udufaranga bakagenda badushyiriraho iyo nkunga simenye ngo yaturutse he ariko nkavuga nti wenda ni abagiraneza babitekereje ni abana b'imfubyi se wenda bize bamara kurangiza bagashyira ingufu zabo hamwe bagasanga farije niba yarabarihiye bagomba kurengeraho abatishoboye uyu munsi wa none baje kudutekerereza baradufasha nk'iciki nyabonye mu byiciro bibiri iyo yaje ubundi kubera gushyira ingufu hamwe n'abandi ubwenge bugenda bukora nkajya mu bimina nkagenda mu bandi nkagira amashyirahamwe mbamo nkaguza ku buryo mpingira igihe nkabagariza igihe kugira ngo ntazicwa n'inzara isambu yanjye nkayitabizamo ibijumba nkahinga ubwatsi bwo guha iyo nka mbese nkabasha kwitunga ariko ndashimira u- u rwanda rwacu uyu munsi rurimo rufite umuyobozi mwiza ushaka ko abayobora atari ukubayobya ahubwo duhurira hamwe tukarangwa n'ubumwe tukaba abanyarwanda bubatse u rwanda ruzira amacakubiri mu myaka makumyabiri n'ine ishize ibintu wavuga ngo kimwe bibiri bitatu nk'uwarokotse jenoside wagezeho ni nk'ibihe
icya mbere nabanje kwiyubaka ku mutima ku buryo njyewe numvise gutanga imbabazi uwaje kuzinsaba aka- akicara aha mu nzu iwanjye nkamuha imbabazi mbikuye ku mutima icyo cyabaye icya mbere cyanyomoye igikomere numva ubumuntu bungarutsemo mu buryo bw'iterambere nari nararahiye ko ntashobora no kwicara mu nzu yanjye nkumva nzarira ku rukoma nzaba mu buzima bubi ariko uyu munsi wa none ngerageza kwiyubaka ku buryo mu ntege nke zanjye ntashobora kubura igikoresho uko nzamutse mu ntera niko numva nshobora kugendana n'iterambere nkaba mfite inka iri mu kiraro iyo nka igatanga ifumbire imyaka mpinga nkabasha kuyifumbira nkabona icyayi cyo kunywa nkabona umuti wo kuyifuherera cyangwa kuyivura bishingiye ku mata nagurishije hari ikiraro cy'ishyirahamwe icyo kiraro cy'ishyirahamwe harimo amatungo magufi nabanje no kujya nzorora hano mu rugo iwanjye abantu bakaza bakaziba nsanga ibyiza hari izo ndagiza nk'abantu akabasha ku- kubona nk'abana bayirarira barara hafi yayo akatwaraho itungo rivutse bu- ubwa mbere ubwa kabiri nanjye nkarigurisha rikamfasha nagiye nkomeza kugenda niyubaka nkumva muri ngewe ntabwo ari aha bigarukiye ko nzajya nshobozwa muri nge harimo imishinga kuko nigeze no kuba cdc nkuriye cdc nshinzwe amajyambere mu murenge wa ntarama bagikoresha abantu batanga ibitekerezo atari ukuvuga uwize tugikoresha ubw- ubw'umwimerere icyo gihe rero namenye gutegura imishinga ku buryo numva umushinga nawutegura nkawushyira hariya numva mu gihe nerekezamo kubera ko mfite imyaka mirongo itanu n'itandatu simbyiruka numva n'uwagira ubushobozi nta kubaka n'akanegisi aho ngaho kakajya kinjiza udufaranga cyangwa nkacuruza n'utuntu tw'utubuto kuko numva kubasha kwicara nta kintu ninjiza ntabwo nzasabiriza kirazira kirazira numva ngewe mu byo ngamije mu mihingire yanjye atari akavuyo mu myororere yanjye imbere mu cyerekezo ndimo yaba nk'imwe y'imvange cyangwa ebyiri ariko zitanga umusaruro nkicara ngatuza nkagira icyerekezo cyiza uri incike uri umupfakazi ariko hano nahabonye utwana duto turiya twana tuvahe turiya twana ni utwana tw'abantu bagiye batuye hafi ahangaha b'abacumbitsi bagiye baza hariho n'abari ku kiraro cy'inka zanjye ab- abo wabonye niho baba burya umwana agana ahantu bamwakira bakamureba neza ubwo umukobwa wabonye ahangaha ni umukobwa imana yamuhaye twibanira umpumuriza ubwo agateka icyo cyayi agaha abana agateka igikoma agaha abana agateka ibiryo akabaha abana bava ahangaha ari uko bamaze kurya cyangwa nyina baba baje kubatwara abo wabonye ni abana babo bacumbitse hafi hano nk'umuntu ukuze wanyuze mu mateka asharira ntabwo bajya bakubaza jenoside n'iki yatewe n'iki bariya baracyari batoya nta kintu bajya bambaza ababasha kubinganiriza eh, ni nk'abana ababyeyi babo twagendanye muri iyo nzira nibo babasha kumbaza bati ese ubundi kuki nta bana ugira ariko nta bana natsinze ngiye ku ishuri naza nakubwira ukampereza hari n'uherutse kuntetaho ati shangazi ndagusaba abana banyita shangazi ati ndagusaba areja doposhe atubwo utanabyumva reka mbigusobanurire ngiye ku masomo ugomba kumpa udufaranga nzagira icyo nimarira nayobewe kuko papa azahansiga ndababwira nti uko muri batatu nta mwana n'icyanana ndabaha ku buryo ugenda singuha menshi ariko ayo nguha muyasaranganye mwese murareshya muri abana banjye abacu nibo babasha kumbaza bati kuki utwakirana urugwiro kuki utuganiriza ese ubona ibi bintu aba bantu bakoze buriya babitewe n'iki nanjye nkabasha kubaganiriza ko byatewe n'inyigisho mbi bahawe uburere buke bakabumvisha ko umututsi ari umugome umututsi ari muremure umututsi agira amazuru ameze gutya bakagenda babigisha nti namwe rero ibyo si byo nimuharanire kwigira mugire ishyaka wige uzi neza ko uzagirira igihugu akamaro atari ukuvuga ngo amacakubiri niyo akuri mu mutima abakuze bambaza bambaza kubera ko bazi ko ise twagendanye sekuru se yavugaga gute nyirakuru yari ameze gute abo nibo babibaza naho abandi bo ababireba atyo ni ababa baje baje gucumbika si uwabyirukiye inaha ngaha ngo akubaze na- urebye ntabwo yabasha kubikubaza ariko bakwisanzuyeho abana bato bara- bafite inyota yo kumenya ayo mateka n'icyabiteye n'icyabihagaritse n'uburyo uyu munsi turiho ku myaka runaka umwana wigeze kukubaza nk'ikibazo ukumva nawe biragushobeye ntabwo byigeze bikubaho ntabwo byigeze bimbaho keretse rimwe nibwo nagize ikintu cy'igikomere ahubwo nyina w'umwana ambwiye ati natumye umwana iwanyu atarambwira ngo kunyoherezayo nategereje ko hari igihe nzasanga hari akana gakinirayo wenda ya- abana be bagiye kwiga ati buri gihe nkagenda kampa icyo ndya kampa icyo nywa ariko nasanga ari wenyine ati nkumva ntibinshimishije ujye wigirayo ni icyo ngicyo nahuye nacyo naho ibyo kuba bansobanuza icyo ansobanuje cyose nshaka igisubizo ariko kimuremamo ubumuntu atari icyo kumubwira ngo twabaye gutya nawe uzabe gutya ahubwo kumubwira ngo twebwe tugera inaha ngaha twumvaga ababyeyi bavuga uburyo bataye ibyabo kandi babiteshejwe n'abahutu nkumva ni ikintu kibabaje ariko uyu munsi wa none nabonye ko si bo kuko abanshoreye si abantu bari mu myanya runaka ni ba bandi b'abakozi twakoreshaga bagize ibikoresho uyu munsi wa none rero uzirinde kuba igikoresho cy'abandi ahubwo wowe uharanire ikintu cyakubaka umunya- umuryango nyarwanda turabashimiye narisisi mupagasi na angelique mukabukizi barokotse jenoside mu bugesera intarama mu burasirazuba bw'u rwanda twari kumwe muri iki kiganiro dusangira ijambo aha ni naho dusoreje ikiganiro cya none dushimiye namwe kandi mwari mudukurikiye muri ibi bihe bitoroshye twihanganishije abagizweho ingaruka na jenoside nimukomere kandi mukomeze munogerwe na gahunda z'ijwi rya amerika mwari na ariko bagira ubusa naho ubutaha turagushimiye Eric bagira ubusa dushimiye kandi n'abantu bose mwaganiye mu kiganiro cy'uyu munsi namwe kandi abatwumva aho muri hose nongeye kubashimira uburyo mwitabira gahunda zacu za buri munsi nkomeza kandi kubahamagarira kwitabira ibiganiro byacu mwegera abanyamakuru bacu mukabagezaho ibitekerezo byanyu mukabagezaho amakuru yerekeranye n'imibereho yanyu aho mutuye aho mukorera aho mwiga aho mugenda ayo makuru yose ijwi ry'amerika riyatangariza abatwumva buri munsi kuri mikoro hano i washington mwari kumwe nanjye etienne karekezi azi ko muri iryo shavu ariho hashibutse imbaraga z'u rwanda ntibazi ko muri iryo shavu ariho hashibutse amababa y'inuma yanjye ijoro riba ruba riraye ijoro riba ruba riraye ni twebwe tuzabura isi ntamenya amacakubiri ni twebwe tuzamya